Omo man, You don't bust oh, You don't bust again. Now welcome back to our YouTube channel. As Ifa Chief Priest come for this uh, New Year Yam Festival where everybody they enjoy, they enjoy, they they they cruise, je je je, they go. If our Chief Priest come with oh, saying get message for the queens. Yes, so he said he has message for the queens. Say the Ifa himself instructs them, make the komo hand for anything wey concern queen naomi hmm, guys dem say ifa don tell dem say make dem comot body from anything wey concern naomi name if dem no wan kpai on time omo no be small thing dey happen o omo This one serious This one serious yes o He tell the king warn the king say make the king warn all him wives every single one of his wives make he warn them, make he talk to them, make he draw their ear say na until one person go kpai ha, until one person go kpai among them, before they go know until one person go kpai among dem before dem go understand omo omo this one eh e shock me e shock me no be small e shock me hmm no be small thing dey happen the the the the kind warning because dem know say these people these people They will not hear, they will not stop, they will not repent until something big happened to them, until something bad happened to them. Yeah, so they say on top, uh, uh, they say again where the waka go uh, before if I can't talk this thing, where all near Fife and uh, ifa chief priest waka go or wey dey sit down say dem dey consult dey consult na dem dey talk say make dem make dem warn Toby phillips especially make dem warn olori Toby, olori Toby. focus on your life dem say make you do dna you get a bigger problem for your front dem say make dem tell the queen say hmm, e be like say dem go need to kpai one of dem for the rest of dem head to correct. for the rest of them to do the right thing, for the rest of them to live well, they go need to buy one of them. So that when they buy one of them, the rest go do it and they go take caution with full force. They go take caution with full force. I'm telling you. They go take caution with full force. Ha. I'll be smart, you know say they go leave they go run they go run say they no go even once stay the palace again They no go once stay the palace again by the time if i don't use one person take do example i'm telling you until dem use one person do example the rest people will not hear The rest people will not wisen up they will not have sense <laughs> hey no be small tin o oh. una go see say naomi god no dey sleep oh! naomi god no dey sleep at all e dey awake well wide awake e know wetin e dey do i'm telling you people naomi god no dey sleep He sleepeth not and e don dey warn them since now do don use their own juju take warn them. to leave queen naomi alone else say something go happen o oh. say something they ha go happen say make they leave naomi alone with immediate effect tell the king say if the king know say im get all this uh, uh, uh, queen they are good for mind make you warn them make you warn them if not they go begin They count queen We don't kpai for the palace ah no be you know. This queen is just They make me laugh They just They make me They laugh by every step everything wey they do dem fit say they go fit hurt kbac dem fit say they go feel hot. queen naomi dem fit say in fact eh each and every one of them. If Ifeachipri say he no go come back come tell dem o oh. say he no go come back come talk all these things wey be say he talk or oh. say he don pass the message wey the gods want make him pass he don pass the message wey Ifa want make him pass o oh. make dem no from uh, new yam festival come dey enter kpai kpai kpai matter o say Ifa don warn dem strictly to leave this woman alone make this woman get her own peace of mind to leave Queen Naomi alone make queen naomi stay even to uh, Ooni of Ife sef make queen naomi stay anywhere she want to stay let her do anything she feels like she want to do or she needs to do no be say na kabiyesi go tell am say this is what you must do say no say nothing like this is what you must do o oh. say make dem leave her alone say some of the queens in the palace are plotting they are plotting They say Mama Twins na one of them who oh. say in fact she's the cheerleader, she's the ringleader at this point. That they are seriously plotting, seriously plotting to attack Queen Naomi. But he say make a call and say they plot wey they plot so may dem no go plot come plot enter their own head o oh, because it is going to return and it will fire back seriously He go fire back with better with serious alacrity Don't be small thing o oh. so if kabiyesi know say this im wives them, wey be say im gather so say he get their interest for heart make im warn dem make im tell them, every single one of them. make dem stop to dey live for di lululand o oh. make dem focus on wetin dey in front of them, and leave naomi alone focus on what is in front of you and leave naomi alone say if not the matter e no go funny o oh. say e no go funny o oh. May god no let us come they say I'm on a run come on, a run come from palace o. Oh. Hmm. say na that one na go come tough pass anyways guys I saw the matter be o I saw the matter be If ifa chief priest don come don't come pass your own message o I remember say na if ifa chief priest na still come they count the wife dey pick wife uh -huh. im don let her know say see the way the matter be o oh, even though say we have some power to do some things wetin ifa himself talk na wetin im go do o oh, say im no go fit do wetin put im own life at risk because of this oloris dem no be say dem dey grateful dem no dey grateful so im no go fit put im own life at risk anyways na so the matter be o. Oh, hmm. but with the same message and who deliver <laughs> message Now, so the matter be make una not forget to like and subscribe to this channel we gonna see you on our next video please like this video guys bye